iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti twumvikana kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ku wa gatanu w'icyumweru gishize impunzi z'abarundi mirongo itatu na zirindwi zarishwe zirasiwe mu nkambi y'impunzi iri kamanyola muri teritwari ya warungu mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera mu ntara ya kivu y'epfo yemeza ko izo mpunzi zarashwe nyuma y'uko bamwe muri bo bagiye kwigaragambira ku biro by'inzego z'umutekano basaba ko bagenzi babo bane bari bafashwe mu iperereza barekurwa iyo myigaragambyo yaje gufata indi ntera kugeza ubwo habaye ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo itatu na barindwi amahanga n'imiryango mpuzamahanga amaze gusohora amatangazo yamagana ubwo bwicanyi asaba leta ya kongo gukora iperereza kuri ubwo bwicanyi itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko amerika ihangayikishijwe cyane n'amakuru y'ubwicanyi bwakorewe abarundi n'umusirikare umwe wa kongo ikamanyola muri iryo tangazo amerika yasabye leta ya kongo gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr n'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano monusco gukora ibishoboka kugira ngo umwuka mubi uri hagati y'impunzi z'abarundi n'ababakiriye uhave mu muhango wo gushyingura izo mpunzi wabaye ku cyumweru abarokotse ubwo bwicanyi basabye leta kubacungira umutekano abagize imiryango y'izi mpunzi z'abarundi bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe kubarindira umutekano Claudie Bazumutima uhagarariye impunzi z'abarundi ziri muri Kamanyura nawe yasabye leta ya Kongo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi zirara hanze zidafite n'icyo ziharira mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR ryabimurira hari umutekano wizewe imibereho y'izi mpunzi uko babayeho nyuma y'ibyago byabagwiriye n'ikibazo cy'ubuhunzi muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga kuri telefoni turavugana na bamwe muri izo mpunzi bari aho ngaho i kamanyola turi kumwe na metere shale ntagwarara mwiriwe neza
mwiriwe neza
turi kumwe kandi na glodier turi kumwe kandi na glodier mbaza umutima glodier wiriwe neza
mwiriwe neza duhere kuri wowe glodier mbaza umutima uhagarariye abandi bagenzi bawe b'abarundi mwahungiye aho i kamanyola muri makeya tubwire uko aho i kamanyola muri hifashe muri iki gihe
hano i kamanyara nyuma y'uko hagwiriye ibara abantu mirongo umunani impunzi mirongo umunani zikaganda mirongo itatu n'umunani zikagandagurwa abasika ijana na mirongo ibiri nabo bagakomereka Eh, uno munsi twebwe turi ngaha i kamanyora eh, iruhande y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisa- igisata cya moniko ngaha muri kongo tukaba ariho badusize kugira ngo baducungerere umutekano kubera ko eh, abasirikare n'abapolisi eh, b'igihugu cya kongo aribo bakoze iryo bara badashobora gucungera umutekano w'izo mpunzi ubu tukaba rero turi ibiducungerewe eh, n'ishyirahamwe eh, mpuzamakungu mu gisata cyaryo cya monisco hano muri congo Eh, tukaba ah, ari imiryango eh, eh, y'abantu ishyika ibihumbi hafi yaba ibihumbi bitatu Eh, bakaba bari ngaha iruhande y'iryo shyirahamwe eh, mu bigo biri iruhande y'ishyirahamwe eh, mpuzamakungu igisata cya monisco hano mu Rwanda. Eh, tukaba muri kino gihe nta mfashanyo ahanini yo turabona y'amashyirahamwe eh, y'abagira neza ndetse ahashize rimaze kuduha amahema eh, yobashika ku magana atandatu abantu barashobora eh, gusabikanya ayo mahema bagashobora kugama izuba mugabo ibisigaye byerekeye ibifungurwa nta kintu na kimwe kuva ku munsi wa gatanu eh, abantu barashobora kuronka Eh, n'ibyo abantu bari bafite mu mazu yabo eh, abategetsi b'ibihugu babaye
gorodiye niba unyumva mugerageze kujya ahantu ah, hatari umuyaga kuko birimo biratugora kumva neza ibyo uvuga gerageza ujye ahantu hatari umuyaga mwinshi kugira ngo twumvikane neza ariko hagati aho metere shale ntagwarara ah, ntago abantu benshi bari bazi ko aho i Kamanyura hari n'impunzi z'abarundi ah, benshi batangiye kubimenya nyuma y'amarorerwa yahabereye ku munsi wa gatanu ushobora kutubwira muri make ah, ni ryari impunzi z'abarundi zatangiye kugera aho ngaho i Kamanyura Met- Metre Charles muranyuva Metre Charles ntagwarara ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Glodier turi kumwe
ego Ya, na- ikibazo narimbaje Charles Halo?
nta- ntagwarara namubazaga ah, ni ryari abarundi batangiye guhungira aho ngaho i Kamanyura
Eh, ngaha ikamanyora impunzi z'abarundi zatanguye guhunga igihe hatanguriye eh, amagume mu gihugu cy'u Burundi bijanye eh, ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu petero nkurunziza Eh, niho haca hatangura nk'uko iki abandi barundi bose bariko barahunga kubera ko bariko bararonderwa kugira bicwe niho n'izi mpunzi nazo ziri hano zashobora gushika hano i kamanyora bakaba bahamara bahamaze imyaka irenga ibiri Hmm. hanyuma hari n'amandi- n'ayandi makuru twagiye twumva ko ah, muri izo mpunzi ziri aho ngaho i Kamanyura harimo n'abandi bantu ah, ba- bayobotse ah, icyo bita abazebiya ah, ese ibyo ni byo
ngo ahanye hariho abantu eh, bahunze twarahunze tuva mu gihugu cy'u Burundi hanyuma byarahuriranye hariho yego abagendera muri icyo kibanza cy'i Businde basengerayo Eh, si ukuvuga yuko abahunze ngaho ikamyora ni mike myinshi iratandukanye mugabo harimo n'igiti kininiya abagiriwe ubwicanyi abari baragendeye mu kibanza kiranda cya businde eh, aho onye aho umubyeyi bikira mariya yabonekeye yego Ah, ah, bambwiye ko metere shale ntagwarara nawe yabonetse kuri telefoni Ah, metere shale tubwire ibibazo bijya kuba ku munsi wa gatanu byatangiye gute n'iki cyabiteye
ingene ibintu byagenze tudasa- tu- dusuye inyuma gatoya mugabo tuba tugize iminsi hariho ibimenyetso byerekana yuko umutekano utameze neza kubera kuko ibintu byari byavuzwe n'uwo bita adimisitrateri di teritwari do warungu nka musitanteri iwacu hariho izina yari yavuze ahereye ku nyubako bari barubakira abantu batishoboye badashobora kugenda gukora ibikorwa hanyuma ngo baronke udufaranga two gupanga aho baba cyangwa baronke ibifungurwa bikwiye abantu rero bitita batishoboye aba- bagenzi babo bari ko bararondera twari ko turagerageza twiyungunganya turubaka utuntu tw'utuzu nyine tu- atako tubifashe tw'ududafari n'utumwe nyine tu- tu- tubumba tuba- tutagize tutari ata- atari amatafari y'ibyondo ni- ni- n'ibyatsi byo gusakara gusa hanyuma rero twere twagira nuko namu- iyo ntamubonaho uwo musitanteri nagira ngo ni ibihuha bamubwiye gusa ariko yaratubonye arabona n'ibyo ntuzi mugani cyabuze ko avuga ngo turiko twubaka amakambi ngo y'abantu barimo bashobora ku- kuba bagwanyi mu majambo yavuye agafata rero kuko aho hari itariki umenga bu- bu- itariki zitandatu yari yavuze ibintu nk'ibi itariki indwi z'ukwa gicenda aravuga amajambo mwe nayo nyene ayasubiramwo dukoranye impunzi yo zose yazitumiye kandi yabanje no kudukengera kuko yari yadutumye ko saa mbiri ariko yaje saa munani yarenze hanyuma aravuga mwe n'ayo majambo arongera ko ngo kandi ngo murakunda kwitwaza ngo mugasenga kuko twebwe tu- turagenda mu mirima tugakora ibyo byacu ibya- ibyo bikenewe hanyuma umwe agiye mu muryango tubamo turabana n'abanyekongo n'ibindi twebwe tu- turazi yuko ku isaha ce- icenda saa cenda nisanyiranda kuri twebwe turavuga irozari kuko ni inyigisho twahawe indero twahawe n'umubyeyi wacu bikira mariya igihe yatangwa kubonekera mu- mu businde kuva kera uko yahabonekeye kuva ku mwaka wa bibiri kimwe amajana ijana na mirongo icyenda mu kwezi kwa mbere itariki imwe mugabo ya- yatanguye kujya araboneka igihe cyose i- mu guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na- na- na kane aho niho yaciye atuma ko ati abarundi abantu b'abanyamahanga abantu bose bitabe ngaha hariho ubutumwa buhambaye ndabashikiriza ijambo kugira bave mu byaha barimo bakurikire imana kuko ibintu bya ibihe byuzuye bya- bya bihe bya nyuma byuzuye ntibibasange mu- mu- mu- mu bicumuro gusa turashikuka abantu benshi mu makungu baracaba ibi bihugu tubana sino bisubiramo byose muri za etiyopiya uganda tanzania kongo demokarasi kongo dude cote d'ivoire sierra leone cade ibintu bimwe aho canada aho haraza haraza abantu mu bufaransa haraza haraza abantu benshi barashwaduka barakurikira mesaje barakurikira ubutumwa twebwe rero twara tugenda iminsi yose tariki cumi na zibiri z'ukwezi iminsi yose umubyeyi yawe adushikiriza ubu- ubu- ubutumwa tukumva rero ijambo ryiwe aho rero ingene byatanguye rero nuba twebwe yaciye atwagiriza uwo musani ngo mbere ngo bavuga irozari ngo bari twari twazi irozari ngo ngo ngo kandi umenga agomba kwerekana ko tudasenga ko turi abakirisitu b'abakatolika bemera atangura rero kuvuga gutya atadushuhurira ko abantu abanyagihugu kuko ngo baze baturire amazu tubamwo baduturire batwirukane Eh, amajambo ateye ubwoba kuko hariho n'uturadiyo two ngaho radiyo za mukamanuora barabivuze barabyanditse abantu no kuri interineti ari byahaciye sizi kumvuga ndiko mvuga ukuri sindiko mvuga ibintu by'ibihuha hanyuma rero urumva in- intu aka- ha- hatangura kumera nabi mugabo ntitwari twiteze yuko hazoca hakurikira ibintu bibi haciye rero muri ino minsi nzi ko ari mu ijoro rya cumi na kabiri ari muri cyari cumi na gatatu mugabo muri iyo minsi baraje ha- aba- abasoda hari n'abapolisi abasoda bagenda mu muryango mu muryango umwe imiryango ibiri abo tu- turi kumwe ba- abantu b'impunzi mu- hariya mu- mu- mu masaha munani y'ijoro atarupa noneho ndibi na- na- na- atarupapuro rwa manda de perquisition urupapuro rw'ugu- rwemerewe ko bya gucaka ahantu bifatikije rwasinywe na procureur rwateye ku gikumu barinjira mu nzu batangura bara- baratwara abo bantu ku ngubu babajyana ntibabajyanye mu kasho mu ikomini babajyana baba- barabanyuruza kuko ni aleve barababomorera ko bara- baca barabatwara babatwara mu gisoda mu gisirikare ibyo rero bazi amategeko ntabyemera hanyuma rero baca bara- barababanyuruje abandi bukeye abantu barabyumva bwa mbere abakenyezi babo barongera kujya kubashira utwo bofungura bakubwira bamenye aho bari barabatora baca batanga- barabakubita n'abandi bagiye mu nyuma zabo barakura ko impuzu z'abakenyezi barakubita abandi rero mwe twasa tumenya tugiye eh noneho bo nyene nibo bavyivuge ba shetani yamaye itetende ikamenye- ikamenyesha ukuri bose bavuga ngo namwebwe tugiye kubafata tu- tubiri tubiri tune bane tubajabukane mu burundi musubire mwese mu burundi aho rero tuca turumva ko inkuru icirakwiragira turamenya yuko bagomba kudusubiza ku nguvu mu burundi kuko twarasumba byinshi nzo kwiba ndasubiramwo nayo mu burundi ni ukuvuga kudutoteza perisekisiyo duce dupfa nk'uko ibusinde babigize ikigarama bakica abantu natwe twaradu- najya ndiko ndakubwira narapunzwe eh, narapunzwe natwa- narakubiswe naraye mu makasho n'ibindi gu- kubera mpo gukwemera ndabishingira indaya gutyo no urumva duca twumva tuti bagira dusize mu burundi ku ngubu ngo tujye kwicwa kamwe kamwe kamwe dutinge tubanze tujye gusaba umunani turagenda rero ba- ba- hari baduserukira muri ibi vyu- vy'impunzi baragenda bashitse imbere gatoya uwo watwara iperereza hano at- don arabakankamira basubiza inyuma hanyuma ha- sinari nabonye yuko abapolisi bari ba- ba- batondanya minembo abandi nkoho niba batangura rero ngaha kuruze ku- gukubita aba- abambere abandi bagiye kugira bati reka reka ntu- ntu- nimutwikire abandi baca baba- ba- ba- amasase bwa mbere hejuru hanyuma abandi bagiye barenganya ari kurengana gusa baca tujya twumva kuko wari umugambi ubu byaranga ko ari umugambi wateguwe kuva kera baca babasa inkoho barazana izikomakomeye karashinikobe mu nyuma niho baca bazana rero mitrayeze imwe nyene ni- mbe- ubirabye kwari ukutumara kuko ta ata muntu ndani wabahagaritse nibo kuko ata ndani cyaba atatu imana atari imana yo yo nyene yaduhagaritse eh, yaduhagarariye nta kintu kuko na ni monisco yari ku ni kuri metero ku metero amajana atanu ku metero ibihumbi- amajana ngaho umenga gutyo hanyuma rero barabyumva mugabo ntiba- ntibahashitse twe turabona turibaza tuti tubaye abandi baratura rero mu nyuma kubera ku- ba- aho bahagarikiye kwirasira ba- ba- bakwije igitigiringiro bari bakeneye hari abantu barenga ijana bakomeretse mirongo itatu n'ibihumbi bamaze gukora mirongo itatu n'ibihumbi bapfuye ibiziga birambaraye ngaho bagomba kubanyuruza ngo babatware maze ntihagire icyo- bitwe ko atacyabaye hanyuma niho twaca turatora umwe umwe wese twaca tugenda tugaterura ikiziga tugaterura ikiziga sinzingira ngo imana yara- yarakoze ku buryo ubona baragize ubwoba ati ntidushobora ku- gusubira kuguma dutumura gutya abantu Eh, Turabatorera Maître- Maître rero, Charles, nta- twaca ntabwo warara- tubatwara, wa- nta- tubateruye metere uh, u- u- Allô?
urakoze kuri ibyo bisobanuro byawe guma kuri telefoni turi kumwe kandi na perepeti nizigiyimana uh, amakuru atugeraho avuga ko uh, ngo habayeho ubushyamirane hagati yanyu n'inzego z'umutekano ari byo byatumye inzego z'umutekano zikoresha ingufu uh, zakoresheje
oya twebwe twari tugiye ku- kuraba abantu b'iwacu bapfunzwe kubera bari batubwiye ko bagira basubize mu burundi ku nguvu ca turashika aho bari babapfungiye ku gashyo turababaza dusanga nta n'umwe hari bamaze kubanyurutsa turiko turabaza rero iyo babajanye baca batangura kudu- kuturasa ubwo nyene badushwiragiza mugabo natwe tuguma mw'ibarabara twe nta n'ikintu na kimwe twagize twabonye dutekereje uko nyine tubabwira mutwereka abantu bacu aho bari kubera bari babatwaye mw'ijoro
Ah, Glodien Mbazumutima uri umwe mu bahagarariye impunzi z'abarundi aho i Kamanyola Ah, nyuma y'ibyo bibazo byabaye ah, ese ubu ngubu ubutegetsi ni iki burimo gukora kugira ngo ah, uwo mubano mwari musanzwe mufitanye n'abantu b'abakongomani ukomeze namwe mugirire icyizere izo nzego z'umutekano
Twe-
Glodien uranyumva rero eh, novuga yuko byose byavuye kuri bo ibi by'umutekano muke byavuye kuri bo eh, ko twebwe twari tubanye neza n'abavukanyi bacu b'abakongomani nibo batwakiriye imyaka ibiri yose yari isize tubanye neza ata muntu n'umwe ara- ajya urwara uwundi mugabo muri ino minsi niho rero abo bategetsi bagiye umutima tu- ntazi iyo wavuye uko ugomba kugomba kuduteranya n'abakongomani bagenzi babo none rero muri kino gihe icyo twebwe tubona nta kintu cy'icyizere cyo kuvuga yuko boba ariko baragomba yuko abanyagihugu b'abakongomani basubiza hamwe na twebwe ahubwo bawigisha urwanko kutwica kudusahura utwacu hanyuma nta kintu na gitoyi ko turabona yuko bariko baradufasha tubona yuko ahubwo ikintu badukorera ni ukugira ngo habe ubundi mugumu ko abanyagihugu baba bavukanye b'abakongomani batwiyaniriza rero turakorana n'amashyirahamwe turabishyikiriza amashyirahamwe yose mpuzamakungu ariko arakorera ni kamanyora amakenga dufise
iyo umutekano muke waramuka usubiye kwaduka ko biba bitewe n'abategetsi nyene bo ngaha hanye muri congo kubera ko babifitemo uruhara rukomeye cyane kuko nk'uko babibabwiye amajambo y'urwanko amajambo yo kugomba kugirira nabi impunzi yavuye mu kanwa k'abategetsi bo ngaha hanye kamanyara
metere shale ntagwarara ni iki mwifuza ko leta ya kongo cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga yakora kugira ngo ah, nubwo muri impunzi ariko mubeho ah, mubeho neza
urakoze kuri icyo kibazo ubwa mbere tugomba ko amategeko yakurikiza uko yanditse aha muri iki gihugu cya kongo hari itegeko y'umukozi ucitse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri riterekanye neza ingene impunzi iperereza gufata umuntu agafatwa neza iyo yapfuye mu gihe kubera kuko ahatinya icyokezo ajyaha nk'uko natwe byagiye gashobora kuba mu gihugu cy'uburundi ushobore gusenga imana itegeko Me- me- metere gerageza uduze ijwi
alohe rero kuba dushaka dushaka ko amategeko akurikiza ayitongo hanyuma amategeko mpuzamakungu ah, agenga ishyirahamwe ashoye kuko biterekanije akurikizwe amategeko a- a- afurika yose yuriye ko imyaka icyenda akurikizwe ah, neza wubahe impunzi n'aho biba byarayigoye ikava mu gihugu cyayo ibyo iteka nk'uko ibihugu ibyo bihugu kibazo cyawe bigize neza ashyira agateka niyo barera amakungu niyo batariko bararorera gusa barorera ingene abantu intungane Ah, baryama nawe zifite hanyuma ngo batufashe bakiri kiriho twe twarabazize gusa ngaha kuko turasaba impapuro zo kugira ngo tugomba guhungira baratubwira ati aya makungu barashimye cyane ibikoresho bindi binini cyane bati nta ma- nta nzira Ah, metere shale metere shale ntagwarara ntago turimo kukumva neza Ah, ah, peripetini zigiye imana ah, ibyo ari byo byose ubuzima bw'ubuhunzi ntago ari ubuzima bworoshye ariko iyo bigeze ku bagore cyangwa se abapfasoni ah, ibibazo birushaho kuba ibindi kuko ah, hari byinshi muba mushinzwe ah, birimo kurera abana n'ibintu nk'ibyo ubuzima bw'umuhunzi nk'umupfasoni aho ngaho muri ikamanyora bwifashe gute
ubu twebwe aho turi ngaha mu buhungiro ubuzima ntibumeze neza ababyeyi abana barabagora bakabura ingene babaryamika icyo babafuka bakabura n'ifungurwa babaha amazi ntituyaronka akwiye ni ukuvuga ngaha mu buhungiro ntitumerewe neza rwose kubera umengo ntabatwitayeho baturaba Mm.
Mm.
hanyuma se ibyo bibazo iyo mubibwiye ababishinzwe bababwira iki
iyo tubabwiye turabi- turabishyikiriza ababijejwe ntitugeza ngo tumenye icyavuyemo kubera twamenya icyavuyemo ariko tubonye icyo badufashije Mm.
ababyeyi barabura agasabune abana bakabanyako ntibaronkiye bamesera ibyaha abana ni ukuvuga ngaha mwabona ubuhungiro turafise ibibazo byinshi Mm. Glo- Glodien Mbazumutima ah, ah, Metre Ntagwarara yaravuze ko aho ubwo bwicanyi bwabereye ni muri metero nkeya cyane ah, hafi y'aho ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano mu Burundi zifite ibirindiro Ah, kuki i- bya- izo ngabo zitatabaye
Eh, iryo bara ryagwiriye ahantu hadafite imeze yaho iryo shyirahamwe mpuzamakungu oni igisata cya monisco rikorera Eh, ibyo bintu byose iryo bara aho ryagwa eh, hari igihe cy'isaha cyenda n'iminota mirongo itatu gushika isaha eh, cumi n'imwe bariko bararasa abantu ari eh, amasoro menshi abantu benshi bariko barahwera babuze baja niyo bava niho rero eh, twaruha tukava aho hantu eh, tugashobora guhungira kuri iryo shyirahamwe rya Moni- rya oni isata cya monisco ngaha muri congo Eh, ku irembo ryaho dushitseho niho baca batwakiriraho bakaducungerera aho hantu Eh, kuba hari umuntu n'umwe haba mu bategetsi bo ngaha i congo haba mu ba mu bajejwe umutekano wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni igisata cya monisiko nta n'umwe yigeze ashika aho hantu ngo yirabire ibintu uko biriko biragenda cyangwa ngo yamire twebwe twarapfuye turabura ikidutabara imana yonyine abasigaye niyo yashoboye kubatabara n'ahandi hoho twese twari gushirira rimwe tugeze ku mirongo itatu n'indwi bapfuye
Ura- urakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu Kiga- no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri ibyo bibazo byabereye i kamanyola mani irakiza mwiriwe neza
Mwiriwe neza uri hehe
ndi mugina mu ntara ya kibitoki ikibazo cyawe
Oh, ubwa mbere ndabanza guhoza iyo miryango yabuze ko birababaje kubona wari wahuza hama ukicwa n'urusoro kandi wari uzi ko uri umutekano kira kabiri nari mfise utubazo dushika tubiri mbaza abo batumire akabazo ka mbere amatwi adutumira avuga yuko abo ba- izo mpunzi zari zagiye ku imisamirano ku kigo ca gisirikare cabo muri kongo rero agomba ndababaze none nta bundi buryo bari bafise bwo kuza kubohoza abo bantu batarinze kugenda ari benshi ko na cyane ko numvise harimo abantu baciye ubwenge nka ba metere bazi iby'amategeko bari gushobora ubundi buryo bari gushobora gukoresha kugira ngo basabe iregwa ry'abo bantu batarinze kugenda ari benshi kuko bagiye ari benshi abaza bo baca biyumvira ko batewe bagaca babwira imyitwarire atari myiza igira kabiri nagomba ndamubaze none haikanye kamanyura ko tutari tuzi twese ko ari impunzi nagomba mbaze none zoba ari impunzi zifashwa na hcr canke za mpunzi zimwe zava ibusinde zihungira muri kongo za- bimwe bavuga ngo ni abazeriya nagomba ntandukaniza abantu yuko zoba ari impunzi zifashwa na hcr ziri mu ikambi canke ko ari impunzi ziri hagati mu bakongomani murakoze ibibazo vyanje bibiri urakoze cyane metere charles ntagwarara ushobora gusubiza ibyo bibazo bya mani irakiza
ego ndabishobora ndangure kuri icyo cya kabiri twebwe turi impunzi zizwi zizwi na haseri twebwe turafise atesitasiyo do demandere daziri ntibaraduha sitati definitise gusa turazi turabayarejisitire nibo nyene kandi twebwe baradushimira ku nyifato yacu aho kugira ngo mbere mu ikambi hajya muntu uze ngo ndi muri bagajya miliyoni mirongo itandatu na zitanu zi- ku isi za- za- zi- zi- zifashwa na hasi zikazigora kuko ngo birabagora cyane ubukene burahari mugabo twebwe baradushimira ko tuba mu miryango yindi tukibeshaho kuko twebwe twashe twakira isuka bakaduha bakati ngaha mu mpande zo- abo mubana mu- mu- murakotesha mu mirima mukagenda mukarima bakatwereka mu ma- mu matongo tukarima tukimbura tukaronka ibyo dufungura cyane cyane ibigori n'ibiharage hanyuma tukagurisha no mbere tugahita tugatanga amafaranga yaho tuba amaruwaye twebwe rero tubayeho tu- ase iratuzi mugabo ibyo kudufashisha baratubwiye bati muri iyi myaka uburyo bwo kubafasha kugira ngo muronka aho muryama ngo muronke ingene mwivuza ngo murange ibyo murya muhawe na twebwe mugabo twebwe tuzobakugira gusa ibyo- iki kibananiye nicyo kibatwemereye umutekano na protection ibyo bagumye babigira kuko hari ibyitwa turakorana igihe cyose cnr komisiyo nationale pour refugee yo yo- yo muri- yo mu bushikiranganji bw'ingoro hagati muri congo n'iserukira leta hanyuma bakifashanya na hcr izo rero bahora biturabira neza twebwe rero dufashwa gutya hanyuma rero ari ikibazo yari ko aravuga ngo none ni ba bandi ngo bavuye mu ntuze bo bo mu businde ngo babevuga bajya nyine ni ugushingira intahe bajya nyine hajya nyine niho hari kujya kuri kujya kuri umubyeyi wacu bikira mariya yaje gu- gushikiriza mu burundi ko ariko igihugu a- igihugu cyatowe muri iyi myaka ya nyuma abashaka barareka ku- kumenya yuko atari imyaka ya nyuma ibintu ntibimeze neza ku isi by'uko ni imyaka ya nyuma niba ku- kurya israel yabaye igihugu cyatowe mu bya mbere mu kumenyesha imana niko ubu bwa nyuma igihugu cy'u Burundi cyatowe hajya rero mu burundi niho hatowe niho ni hajya Me- rero- me- metre, hajya- me- hajya niho metre, ikibu- me- ikibare me- metre nta- cy'umuvyeyi bikira mariya hajya ku kirimba ciwe nihajya hajya ubusinda hanyene shetani iriko irananirana mbega ntimugereka camugira Metre.
murabe mwegeranye egeranya ibi vyabaye i kamanyora n'ivyabaye mu mu ibusinde birafise uko bisa birafise uko bisa metere Ibitari- metere ntagwa manegete metere ntiziraratangura.
metere Ngo ntagwarara tumenye- uranyumva uranyumva ayo ayo makuru urimo kuvuga hari andi makuru atugeraho atubwira ko ah, kiliziya gatolika mu burundi itemera ibyo muvuga
ekereziya gatolika kuva kera naje ndamaze kuvugana n'abasenyeri nabavuganye na musenyeri wa- wi- wi- w'iwanjye mu- musenyeri ngoragwe turavugana kuri ibyo ivyo jewe ne- numvi- niyumviye n'amatwi yanjye canke ivyo ekereziya gatolika ekereziya gatolika ikitara- itarashika kure yayishizeho umugwi mu kwezi kwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'abari mu kwezi kw'icumi irashyiraho aba- abapatiri ngira n'abandi bantu bazogira amatoza ngo kugira ngo babone ko ayo mabonekerwa ariyo angete yabo rero irashobora kumara n'imyaka amajana atanu kumbura twebwe rero two- twebwe twemeza ibyo twiyumviye n'amatwi yacu n'ibyo twiboneye n'amaso yacu nta kindi bobo nibatohoza bari mu itohoza babyemera bata- bata- ba- bata- mu kurindira ko babyemera babyemeza twebwe turashinga indahe ku ibyo twibone kuko iyo ni inyigisho y'umubyeyi wacu bikira mariya nawe ari hejuru y'abo basenyeri bacu baratubabarira kuge- kuba uko niko bintu bimeze nabo nyine ni- niko bimeze ni ukuri kwe twiyemeza kandi uzobibaba yuko turi mu kuri mani Turi- mani bari irakiza mani irakiza yari akubajije ikindi kibazo avuga ngo ah, kuba mwaragiye muri benshi mushakisha ah, amakuru kuri abo bantu bari bafunzwe ngo bishobora kuba ari byo byabaye intandaro ah, y'amabi yabaye icyo gihe kuko wenda inzego z'umutekano zagize ngo mwaje kubatera
oya nda twebwe twaje muri abo bantu muri abo bantu turi kumwe harimo abana amajana icyenda batarakwiza imyaka cumi n'itanu abandi ni abakenyezi bumva kuko mirongo umunani ku ijana ni abakenyezi n'abigeme harimo abikenyezi abantu babatama akazi noneho ngaha ama- ama- no- n'amasanamu baguma bakaturaba No- uwari kuraba ngo yera igitero twari tugiye kugira twari ahubwo bari abantu nyene imbuzi zigowe zumvise ko zigira zijabuke ngo bazicishe mu ntuze ku nguvu zisubire mu burundi kuko hariho ibintu vyinshi umuntu atokwirirwa aravugira ngaha vyavuga i- i- i- bivuga nk'ibihuha mugabo tuzohava kumwe dusanga kwari ukuri ko boja baragenda ba- bakabatwara bamwe bamwe bagasubira mu ntuze kuko ngo umenya ngo igisabisho cacu kirabangamiye abategetsi hariya biwacu ivyo rero nde- sinovyemeza ntaramara kubitohoza neza mugabo ibimenyetso birayiboneka oya nta ntuze twari twarungitse tuje turungika abantu imbere gatoya kuko twebwe badusanze twari mu mihana bati aba- babwira babatware ngo baburize amamodoka nayo ibindi nta nta ko atari akaguma umuntu wo muri enere gusa wo muri agence nationale de renseignement donc iperereza niwe twari ko tu- batubwiye ba- twe babunguruje babandi bari ngaha baca batubwira rero batangwa ku kutubwira yuko natwe tugira twurizwe amamodoka nta kindi nta ntuze niba bararashe bari kuraba bati iyo mitrailleze yaje kuko ibonye hari umuntu afite n'igiti mu ntoki Hanyuma none nditi ntibyaboneka ihari ku ibarabare iri rikuru riboneka uyu muntu yari afite ikintu bikoze- iyo- iyo- abo bantu bo muri kongo nabo nyene bo- baba barabonye umutamakazi cyangwa umwana ari ngaha hanyuma bagaca bagira ubwo oya twebwe turi ko tubona umenga hariho ibintu bitu- bishobora kuba byinyegeje bite- ntituramenya abari muri ibyo mugabo icyo tuzi cyose icyo tubona ni uko atari kaporale cyangwa umusoda musanzwe cyangwa indodo yafashe ingingo amategeko yo kudutu- yo- yo kuturasa yavuye ahandi hejuru yo hazananye ntumbaze ngo ni mu bushinwa cyangwa muri amerika latine mugabo hariho abantu bari bishimikije abo bapolisi n'abantu be- n'abasoda bari bishimikije abandi bantu bakomeye Ni- havugwa byinshi bashoboka kuko abantu none ndi mu mwumva yuko ikibazo cya korupsiyo cyo- cyo kutarya amafaranga mu- bakarya ibitura abantu bibaho nabo nyene barashaka kuba barariye amafaranga bakamara inganda kubera bagira bati bajya abantu nta ntacyo bamaze ni- ni n'abakeya kandi ntibashigikiwe na leta ni- no- nuko wavuze uti ekereziya n'uwo muri ekereziya nta n'umwe twari bwanabona ejo niho nabonye umusenyeri w'umvira yaciye ngaha araca ngaha ibyo yavuze sinari hafi yiwe mugabo nawe tuwazagaruka mu ndwi zibiri mugabo yaraciye aho turi muri iyi kambi arongera araca aho twavuye abo bantu bacu ibyo yarabi twarabonye ibyo ni byiza ni ukugira- kugira umuntu agira ati ku- arasa- araciyumvira wewe ko umuntu abaho gusa nta nta bindi twebwe ntibyatumwe n'ibyo Izo- urakoze ntibyatumwe urako- n'uko urako- twagenze.
urakoze metere ah, reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika jonathan mwiriwe neza
Mwiriwe uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
ego ubwa mbere na mbere bwobwo eh, nore- eh, nohumuriza imiryango yaraye ibuze abantu turifatanije nabo mu mubabaro wabo bafite kuko ibyo bintu ntibisanzwe hanyuma ikindi nagomba kuvuga ni uko nk'abantu bose baba bafite icyo babivuga ko yaba leta y'u Burundi cyangwa hashiperi n'ayandi mashyirahamwe hari hakwiye gukorwa amatohoza abo bantu bakoze ubwo bwishanyi bagashyirwa imbere y'ubutungane hanyuma bagahanywa kuko ibyo bintu ni ubwishanyi bw'agahomerabunywa hanyuma ikindi nagomba kuvuga nagomba gusaba abo bantu bari ngaho oye muri congo nimba byashoboka yuko boca nko mu nzira y'ibiganiro bakaganira na leta y'u Burundi kumbure nko ku byo babona bidakunda kugira bashobore kugaruka mu gihugu cy'u Burundi dufashanye kubaka igihugu cy'u Burundi kuko inzira y'ibiganiro igihe cyose nicyo mbona yuko ari irama yoshobora kudufasha kugira twese dufashanye hamwe kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi byari byo byiyumviro nagomba gutanga urakoze cyane Claudie mbaza umutima hari icyo uvuga kuri ibi byiyumviro bya jonathan
egome kuri ibi byerekeye igihugu icyo cyiyumviro umunywanyi w'iyo radiyo avuze ko hoba ibiganiro bya leta y'u Burundi n'impunzi kugira ngo bashobore gutaha ibyo onye jewe ko birebire kubera ko itatumye twe duhunga ntiravaho n'ubu urabona ko bikidukurikirana n'iyo twaroye turatarindiye amatohoza mpuzamakungu azokorwa twarayasabye kugira ngo tumenye neza abo ubwo bwicanyi bwaturutse ko ubu rero hava atanga inyinshi y'ukuntu ibintu byogenda bijyanye n'ibyo by'ibiganiro ubwa mbere wowe icyo dusaba ni uko hoba amatohoza mpuzamakungu yigenga kugira ngo dushobore kumenya abo baduheye kure hanyuma kandi twumve natwe umutekano wacu mu mitima yacu gorodiye hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abantu bumvikanye bavuga ururimi rwenda kumera nk'ikirundi muri abo babarashe ayo makuru yaba ariyo
twebwe aka karere ka kamanyora n'akarere kari hafi y'igihugu cy'u Burundi kakaba hafi y'igihugu cy'u rwanda gushika ubu ko abasirikare b'igihugu cya kongo n'abapolisi b'igihugu cya kongo harimo abavuka ngaha hafi bagashobora kuba bavuga ururimi rw'ikirundi bashobora kuba bavuga ikinyarwanda n'ikirundi birasa ibyo birashoboka byose birashoboka ko hoba kandi harimo abandi boba baje bari muri bo nabyo birashoboka byose umuntu arabyakira kubera ko muri icyo gihe twari ko turicwa baturasa n'abanyagihugu bari inyuma y'abapolisi bafashanya n'abapolisi n'abasoda abasoda baturasa abanyagihugu badutera amabuye urumva nabyo ni ibintu byari byateguwe urabibona turarindiriye yuko ayo matohoza mpuzamakungu yigenga yoshobora kudutumenyesha abantu bakoze iryo bara bavuye kubera ko ibyo byemezo byose by'aba bantu bavuga ikirundi twari twamaze kubitanga turarindiriye ko rero tuzoronka inyishu uko ibyo bimeze gorodiye ikindi kivugwa ni uko imyemerere yanyu nayo ngo ishobora kuba yarabaye ikibazo ndetse ngo n'impamvu imfashanyo zituruka muri hasheri zitinda ngo ni uko mwebwe mutemera ko hasheri ibafasha
oya icyo ni ikinyoma icyo ni ikinyoma urabona twebwe iminsi yose twaba dufite ibibazo nta kintu na kimwe twebwe twigeze twanka baduhaye imfashanyo baraduhaye amahema twarayakiriye none twavuga ko twakira icyo tutarabona nta kindi kiradushikira nta shyirahamwe na rimwe riratuzanira ikintu na kimwe tumaze kuva ku munsi wa gatanu gushyira kuri uno munsi nta kintu cyo gufungura abantu bararonka nta abo bantu rero bavuga yuko twebwe tukwemera kwacu gutuma amashyirahamwe adashobora kudufasha ni ukutubeshyira kubera ko nta kiraza ntacyo turabona amahema baratuzaniye turayakira amazi barayatuzanira n'aho hari amazi mabi ya rusizi tukayanywa none mwumva twebwe eh, icyo kintu kwemera kwacu eh, kwa nk'imfashanyo eh, twoba kuriye ko ataco turi twanga kuko ni kugira badutafuze gusa n'ahandi hoho twebwe twemera imana hanyuma ibijyana iby'imana isaba nibyo dukora eh, kiretse iki- eh, iki- ibinyuranye n'icy'imana shaka ntacyo twokura byo- ibyo urabyumva nawe
reka twonge dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika daniyeli mwiriwe neza
biriwe neza uri hehe
ndi mu burundi mu ntara ya cibitoki ikibazo cyawe
Oh, jewe ahanini nashaka kugira icyo nterereye buriya
Mm,
Eh, nashaka guterera mm.
ikijyaniranye n'izo mpunzi twebwe ayo makuru twayakiye nabi byaratubabaje kubona umuntu ahunga ahunze umutekano muke ah, n'ubundi agaca ahungira mu rugo rero tukabona iyo turamuritse izo mpunzi nimba zidash- zidashoboye gukingira izo mpunzi umutekano kuko niho zagiye muri kongo zirondera abifuza gutaha bo- bobatuzanira bakabazana mu burundi abatifuza gutaha nabo bakaba bakabaraba ahandi hantu babajyana ariko bashobora kubahirizwa agateka kabo rero cyane urakoze cyane peripeti nizigiyimana hari icyo uvuga kuri ibi bitekerezo bya daniyeli
ikomezeho kuri ibyo bintu avuze nkajewe n'ubwonye icyo sinopfa asubiye mu burundi ahubwo botuma banyicira hanyene bigahera biheze kuko mu burundi sinavuyeho mfise amahoro navuyeho mpunga barampfunze kuva nkiri umwana mu bihumbi bibiri na gatanu bampora gusengera i businde tugenda kurondera imana ni ukuvuga je u- kuri iyi sawa wambwira ati subira mu burundi yotuma nyicira ngaha nyene bigahera biheze sinokwigera ndota ngo usubire mu burundi kuko n'ubundi nta mahoro mfise iminsi yose nabaye mu burundi kuva mu bwana bwanje nta mahoro nari mfise sinigera mba mu nzu ngo nginga nk'abandi sinzire mu nzu igipolisi c'amakunzu kindondera kandi ata kintu na- ata muntu nagiriye nabi ariko umpora ukwemera kwanje ugusenga byonyene ni ukuvuga rero kuri ico kibazo c'uwo muntu jewe sinota nsubira mu burundi naho vyomera gute naho vyoba bimeze gute kuko narabonye ukuboko kw'imana ishobora byose baraturasha amasaha abiri yose baresitora mitirayezi barayirashisha nk'isaha yose imana yo mu gihe yaje kudutabara nta muntu n'umwe yasohotse ngo adutabare kiretse imana yonyene nico gituma je no kuri iyi saha ndizigiye imana yo mwijiri ko izodutabara nishoboka botwungururiza ahandi bakaducungira umutekano wacu kuko twahunze tudafise amahoro n'ubundi mu gihugu c'uburundi nta mahoro twoharonkera naho twogaruka kajewe ku- kw'izina ry'iwanje sinotangaruka mu burundi kuko nta mahoro nari mfise kuva mu bihumbi bibiri na gatanu ndi umwana mfungwa nkubitwa naravunaguwe gushikaho mbikimuga gushika no kuri iyi saha ni ukuvuga jewe nta mahoro mfise mu mutima yuko nogaruka mu gihugu c'uburundi gushika uyu munsi metere charles ntagwarara ah, leta ya kongo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ah, baramutse bafashe icyemezo cyo kubajyana ahantu mujya kuba mu nkambi mwiteguye kubikora cyangwa se murifuza kuguma mubana n'abaturage
twebwe aho bazodushira tu- nibaza ko bazaba baduhaye ijambo tukavugana twebwe baramaze kutubona kandi bararishimye baratubonye yuko tubana n'abantu mu miryango tukabana neza hanyuma tukimenya tuka tukarima tukorora mugabo bashoboye kujya baradufashisha inzuri kuko barabishoboye amakungu aroye hamwe ngiyo nanirwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu kubafasha ibiba- ibibabeshaho turere ahandi hantu hameze neza turonke umutekano umwe ba- bo- aba- bamwe babona yuko turiko turarondera badufasha kugira ngo turonke agateka impunzi rega n'umuntu baba bashaka yuko amakungu murajya amategeko yayo ni mategeko ya kongo amategeko yose agenga ishyirahamwe rya afurika yose yerekana yuko impunzi uba urondera yuko yosubira kumera neza kumererwa neza ikazotaha iwabo imerewe neza nizo rero tuzo batujyanye ahantu hameze neza tukabanza tukikinga ibi bihuse tukamenya aya mategeko ko ariko arakurikizwa kuko gushika n'uwo munsi ubwicanyi bwabereye i businde ntiburavamo ikintu ngo tumenye ijambo abishe abo bantu ni barashwe bajya n'abapolisi b'igihugu cy'u Burundi ariko babagize barakubitije mu munyoro batitahukire muhangane kuko tubona nta mutima wo kubikurikirana bimwe none rero ubu murundi ho mu majambo makeya hasanzwe hari ibibazo byinshi natwe turakurikira tukumva yuko n'abanyepolitike bariko bararondera ibiganiro ntibihagire icyo bishikako twebwe nitwe twotase tumaze kubona ibimenyetso by'uko turondegwa kandi n'ibintu twemeza turabibona yuko hari hawe mwabaza yuko dupfukamira imana tukayisenga tugashimagiza umubyeyi wacu bikira mariya atugendera yaba atugenda itariki cumi na zibiri iminsi yose turayibona rero tugashimagiza ibyo hari aho birya mu mutwe turabizi turabizi si ibyo tugira intuzeyo kuva kera kandi turabashikira kuko twaranabyandika twegera tuti abo bantu babona ikibazo cya busindi bakabona agata bakahaka hanyuma bakaribwa mu mutwe birabagoye kandi n'ubu nyine n'ubu nyine niba baraba hafi kubona ntibizoherera ngaha utagomba kwegera imana ngo ariko akurikirira imana amana imana yo mu ijuru izomwereka ariko metere ikibazo nari nkubajije baramutse bavuze ngo kugira ngo umutekano wanyu ubungabungwe ni uko mwashyirwa mu nkambi aho uwo mutekano warindwa mwiteguye kujya muri izo nkambi twebwe twibaza yuko tuzoganira n'abo bantu ntibazapfa gufata nk'imashini gutya bazotwereka abo bategetsi nibaza yuko ari nka leta ya kongo haseri cyangwa haseri hashobora kujyamo n'abandi nk'ubu amakungu nk'uko tubona ducungerewe na munisiko n'amakungu barashobora kutubwira bati harabonetse ikibanza kandi aho hantu ni ahantu hameze neza twebwe abantu baterwa turashobora kubana n'abandi bantu nk'uko hafi na hafi nk'uko turi ngaha mu nzu baduhaye aho dushyira amahema none ntibashobora kuturondera ahandi twifitiye aho tuba iruhande y'abandi bantu hanyuma rero tukazobishwaho amakungu afite icyo adufashije akadufasha ibindi tukitegurira kuzohava dutahuka mu burundi turiko turakora ibintu ivyo ibintu ngira ngo sonde formule possible no bashobora gutora ingene tuzobana n'ibindi hariyo amateka ingene abitekanya neza si ukuvuga yuko bazodushira mu bintu bidashoboka ibintu byose bishoboka amategeko asanzwe anabitekanya tuzogenda kugira ngo turi abantu badashobotse turi abantu bashobotse tuzokora tugende muri iki gihugu cya kongo barafise ibibanza bindi bitekanye bishobora kutujyanamo abo bandi bo ngaha turanabicura twaratwumva ibihuha n'ibintu reka ntitwabisubize byose hari ibindi byari byaratanga guhera no mu kwezi kwa gatandatu twumva ngo hariho abakinnyi b'imipira bava mu burundi ariko igihugu cya kongo kikaba abategetsi bamwe bakabasubiza inyuma bati yakuza kwicanga kuvuga ngo murarondera impunzi ko mwojya gukina kandi muzi yuko bavuye iwanyu banki zizuze tukabona ingene abategetsi bagiye amajambo bagiye baravuga nka musitanteri wino twashiye dutangura kubona yuko hariho ibyo ako karere akumbibe turatinya yuko abapolisi n'abasoda baho bafise akandi kari inyuma tutara amatoza niyo azokerekana hari igihe twosanga ari abantu badashigikira ijambo ry'ukuri badakurikira ibintu by'ubutungane nibaza yuko igihe bazokugurira dosiye bakakurikirana ukuri kuzomenyekana abo rero nibo twanka n'ay'abandi twubana neza nk'uko twahora nk'uko n'aba twari twabanye neza turima dutekanye baraduhindutse muri saa ncamake urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika kalisite wiriwe neza uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo ku kibazo n'umuco nakwisaba imiryango mpuzamahanga biriya bintu biteye agahinda kubona impunzi zakirwa mu gihugu zarangiza zikicwa mene muri buriya buryo ni ibintu bibabaje igihugu kijya kwakira impunzi ziba zizi ko igihugu kiba gishobora kuba cyacungira umutekano izo mpunzi ntabwo byumvikana uburyo abantu bicwa mene buriya buryo bari mu gihugu kigengwa n'abayobozi ntabwo byumvikana icyo nisabira nuko abayobozi ba kongo babazwa biriya bintu nta kindi murakoze urakoze cyane glodiye mbaza umutima mwavuze ko mutegereje ibizava mu matohoza ubwo bwicanyi bwakozwe n'ingabo za leta ese mwizeye ibizava muri ayo matohoza
amatohoza azokorwa ataho yegamiye akozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni nibyo nibaza yuko azohora amatohoza azoba ari meza tuzoyemera nta reka nta kibuza yuko tuzoshobora ayo matohoza kubera ko abatwishe si bazotugirira amatohoza ah, ishyirahamwe mpuzamakungu twebwe turi mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu nicyo gituma dusaba eh, ishyirahamwe mpuzamakungu rigire amatohoza eh, kubi- eh, ku byerekeye ubwo bwicanyi kugira tumenye abakoze iryo bara tuzobyemera rero ibizova mu matohoza eh, tumaze kubona uko bimeze eh, ko ari amatohoza yigenga by'ukuri y'uko ataho ahengamiye yakozwe n'abategereza kuyakora aho twebwe eh, dushobora kwemera ibizova muri ayo matohoza muri iki gihe eh, mutaramenya igikurikiraho mutarahabwa ibisubizo by'aho bakwiye kubashyira ni ibiki mwifuza ko byakorwa eh, mu buryo bwihuse kugira ngo nibura eh, ubuzima bwanyu bwongere gusubira gusubirana nka- cyangwa se mubeho nk'uko mwari musanzwe mubayeho
imbere y'uko badushyira mu kibanza ngira ngo tuzomaramwo igihe kirekire mbere y'uko dusubira guhunguka twebwe icyo twifuza ni uko ubwa mbere umutekano wacu eh, ucungerwa bikwiye kugira ngo ntihagire irindi bara risubira kugwa Eh, ikigira kabiri twifuza ni uko eh, abantu baronka ikibafasha kubera ko baru- aha turi eh, dusa n'abari ahantu hugaranye nta kintu na kimwe gishobora kudufasha dufise abantu ntibagira icyo bafi- ba- bafise bafungura kuva ku munsi wa gatanu w'indwi ishize eh, barasahu barabasahuye ibintu byose nta kintu cy'ukwifuka nta kintu mu bisanzwe n'abantu bari ngaha batagira ikintu na na kimwe kiretse ihema baryamamo ryonyene batagira icyo bifuka Ye, na zone zitabakwira kubera ko igisigiri ntikirakwira dumaze kuronka amajana atandatu amajana ane Ha- hanyuma se Eh, ubu- ubu- hanyuma rero twifuza yuko eh, bogerageza uburyo bwose bakaturonderera ikintu gishobora gufasha aba bantu baga- abana bara- bara- barishwe n'inzara abana barishwe n'imbeho eh, kugira ngo ubuzima bushobore gushoboka imbere y'uko dushobora gushika hariya eh, aho mu kibanza baduteguriye ba- eh, bagomba kuzohava badushyiramo hanyuma se ubusanzwe hari imfashanyo mwari musanzwe muhabwa yaba na leta cyangwa se eh, ishami rishinzwe impunzi aho ngaho
twebwe mu bisanzwe ntitwari impunzi ziri mu ikambi eh, mugabo twari mu minwe eh, ya hashe na sene n'ishyirahamwe eh, iyo bita sene komisiyo nationale saje de refugé riri mu gisata cy'ikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu gihugu cya congo muri icyo gihe twebwe turafite eh, impapuro zose ziduha eh, uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu hanyuma eh, ku bi- eh, ku bijyanye n'iki gihugu cya kongo no ku bijyanye na n'ishyirahamwe eh, hase turafite impapuro ziduha uburenganzira bwo bwo kuba impunzi ufite impunzi mugabo rero muri ino kino gihe nta mfashanyo twari twaronka ko twaragenda mu bikorwa tugakora tukibeshaho abarima bakarima aborora bakorora abakora ibi- iyindi mirimo baga- bakitunga twe ntitwari dukeneye izo z'imfashanyo twari tuzi yuko eh, n'iryo shyirahamwe eh, hase eh, mu- mu ntumbero yaryo atari ukwame rifasha abantu ari ukugira ngo ribafashe ubwa mbere hanyuma abantu nabo baheze bashobore kwi- kwimenya mu buzima none rero twebwe nta kintu na kimwe twari dusanzwe turonka eh, twari twari dusanzwe twibeshejeho mugabo ubu rero eh, byose byarahagaze byo kwibeshaho nicyo tuguma dusaba kugira ngo haboneke imfashanyo yofasha aba bantu kugira ngo ejo ntihagire uwundi muntu asubira gupfa eh, bijyanye n'uko yabuze ikintu kimufasha icyo afungura icyo yifuka ibikenewe kugira ngo umuntu abeho eh, muri- mu- mu buhungiro urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika irakoze wiriwe
amahoro uri hehe
mu kayanza muri zone mbirizi Ikibazo muri cya- komine gatanu ikibazo cyawe
ayo makuru bazihaye ikintu ntatahuye kumva zo kubura nyine itangazamakuru rikwiye baba batwumva nyine ngo hapfuye ngo abavyeyi abari nabo tumva ngo nabari mu nabari mu mpunzi twe ntituramenya umuco wavyo sinzi ingene vyaba bimeze
urakoze ah, icyo kibazo ndibaza ko baje- ah, aba batumirwa bacu ba- bagisubije ko bamwe muri abo ngabo bapfuye cyane cyane ari abaturutse mu gihugu cy'u Burundi ahitwa i Businde aho ngaho ni mu- ni mu Kayanza ariko ah, Charles Ntagwarara ari icyo wasubiza kuri uyu mukunzi wa radiyo ijwi ry'Amerika uta- uta-
rero cyane nuko kumva iyo ari muto cyangwa ikiyo ngaho yo kumva yuko yababazwa n'abarundi abantu bapfuye ngaha ni abana b'abarundi abana b'igihugu imbere yo kurondera yuko kumva iyo bari dini yo kwa bazege cyangwa ni abana b'abarundi bapfuye mugabo icyo twimanga twe turazi abo turi kumwe nico nyine bazira uko kwembera gashetani irababazwa nuko dushingira intahe umwami wacu yezu tugendanire none twebwe rero hapfuye rero umugwi dusangiye kwemeza uwo abigatari gatara ni iruhande ya komine gahombo arahazi arahazi businde niyo aje- ashobora kuba yahagendera cyangwa urabona hariho benshi bati- batinya kubera bagira batekereza na leta barabirwanya hanyuma rero bagatinya mugabo nibave hasi batinyuke ba- nabo nyine bashinga intare bababazwe n'abapfuye urumva rero hapfuye abana b'abarundi abarundi bemera mugabo twebwe koko ntasubire si ibihuha turi kumwe mu mugwi wemera mabonekerwa ya muzehe wacu bikira mariya mu kibanza kiranda cya businde nabimenye nabyumve abyumvirize aba no hafi yaho yaha i businde
urakoze cyane mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none mu magambo magufi cyane glodier mba, mba, mbaza umutima niki mwifuza
Eh, icyo twifuza twebwe ni uko agateka kacu agateka k'umuntu yahunze kubahirizwa ubuzima bukaba ah, abantu bakaronka ubuzima bakaronka ikibafasha umutekano bakaronka umutekano eh, hanyuma eh, kugira ngo twebwe niyo amahoro yaboneka mu gihugu cy'u Burundi twe ntitwazi ku kuba abakongomani turabarundi turiteguye amahoro niyaboneka mu gihugu cy'u Burundi tuzoca dufata kugira dusubire iwacu iyo twavutse i Burundi yego twifuza rero yuko tworonka umutekano tukaronka agateka kacu agateka k'umuntu kubahirizwa tukaronka n'ikidufasha muri kano gahinga turimwo muri ano marushwa turimwo eh, eh, ni mu majambo make nivyo twe twifuza glodier mbaza umutima tuvuganye uri kamanyola urakoze cyane kuba wabonye akanya kugira ngo muduhe umuco ku byabaye aho ngaho i kamanyola wakoze cyane
murakoze namwe nshimire na peripeti nizigiyimana nawe wakoze cyane
namwe murakoze turabakengurukiye metre charles ntagwarara nawe turagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
mugumane amahoro musigabane amahoro murakoze nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri sure wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika